Izwi de América. Kaze mu biganiro vyacu n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri mu Rwanda ni FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu kuri mikro uri kumwe na Fidel Niyongabo na Thomas na Thomas Kamirindi
nta munyeshuri ashobora guconda mu ishuri yaraye inzara nicyo gituma twahagaritse ibyigwa kugira ngo abajejwe kudutunganiriza babanze kudutunganiriza iyo nzara icyo iva ko nta kindi ni uko agafashanyo twari dusanzwe turonka kandi kari gategekanijwe ko tukaronka tutashoboye kukaronka mu gihe gikwiriye
uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ibyigwa kuva kuri uyu wa gatanu ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini abashikiriza amanza mu gihugu cy'ububirigi bagirije ibyaha by'iterabwoba harimwo kugerageza kugandagura abantu umuntu yagerageje guseka n'imodoka abantu bariko barasoma mu kibanza abantu basumiramo mu gisagara cya Anvers igihugu cya sudani cyatowe kunganira ubuyobozi bw'urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje no musi wa gatanu ko abantu miliyoni ijana na cumi na batandatu bazocandagurwa indwara y'ubukangwe mu bihugu cumi na bitatu mu karere ko muri Afurika mu burengero na Afurika yo hagati iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya ku buryo bunonosoye muge bume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino twabateguriye abashikiriza amanza mu gihugu cy'ububirigi bagirije umuntu ibyaha by'iterabwoba harimo kugerageza kugandagura abantu umuntu yagerageje guseka n'imodoka abantu bari mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Anvers aho ni mu gihugu cy'ububirigi uwo muntu w'imyaka 39 afise ubwene gihugu bw'ubufaransa yamenyekanye ku izina rya Mohamed R yagirijwe ko yagerageje kugandagura abantu akoresheje uburyo bw'iterabwoba hamwe n'ibyaha bifatiye ku gutunga ibigwanisho igipolisi cyatoye imbugita n'inkoho mu modoka yiwe yari yafashe kandi ibintu biyayura umutwe igihe yafatwa ku buryo avuga ko atashoboye kuvugana n'igipolisi gushika umunsi ukurikira ubwoko bw'ibiyayura umutwe uwo muntu yari yafashe ntibyatomowe amakuru atangazwa n'igipolisi cy'ubufaransa yabwiye itororokanizo ry'abongereza Reuters ko bishoboka ko uwagirizwa atariko agerageza guseka abantu n'imodoka ko ahubwo yariko agenda cyane n'imodoka kugira yirinde guhagarara kuri bariyeri y'igipolisi kubera yari yafashe ibintu biyayura umutwe nta n'umwe yakomeretse igihe imodoka yarimwo yiroha mu bantu bari mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Anvers ivyo vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko imodoka yari kigenda cyane yishe abantu bane hafi y'inyubako y'inama nshingamateka mu gisagara ca Londres mu Bwongereza
i Londres mu Bwongereza nyine polisi yaraye itaye muri yombi abandi bantu babiri mu rwego rwa nketi ku gitero cy'iterabwoba cyeje ubundi kuwa gatatu ku ngoro y'inteko ishinga amategeko umuvugizi na kumuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya iterabwoba Mark Rowley yavuze ko abantu icyenda aribo bose hamwe bamaze gufatwa undi umwe yararekuwe by'agateganyo umutwe wa leta ya kisilamu watangaje ko ari wo uri inyuma y'iki gitero cyahitanye abantu bane gikomeretsa abandi mirongo itatu abapfuye n'abakomeretse bose hamwe bakomoka mu bihugu cumi na kimwe bitandukanye nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza boris johnson yabitangarije i new york mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi inama rero yarayiyoboye kuri we birerekana ko ari isi yose yatewe boris johnson yavuze ko yatangiye ibiganiro na leta zunze ubumwe za amerika n'izindi nshuti z'ibihugu zitandukanye ati isi yose ishyize hamwe kugira ngo itsinde abakoze igitero cy'i londres n'ingengabitekerezo yabo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc naho muri afurika igihugu cya sudani cyatowe kunganira ubuyobozi bw'urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe rigejwe kuziriza ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara iyo ngingo irateye amakenga abitegereza ibintu bafatira kuri raporo yo mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze yasohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international yagiriza leta ya sudani kuba yakoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bo mu ntara ya jabel mara mu ntara ya Darfur kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo raporo ivuga ko abantu bagera ku majana abiri na mirongo itanu harimwo abana bashobora kuba bapfuye bahitanywe n'ibitero bikoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara abandi amajana n'amajana barakomereka mu kwezi kw'icenda umwaka uheze ishyirahamwe rijejwe kuziriza ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ryasohoye itangazo rivuga ko iryo shirahamwe rizi ivyerekeye raporo y'ishirahamwe Amnesty International kandi ko rizokwihweza amaraporo n'ayandi makuru yose ahari afise akamaro Madi Grother ayoboye ishirahamwe rijejwe eh, guhanahana amakuru n'ubushakashatsi rikorera mu gisagara ca Londres Waging Peace rigwanya ityozwa ry'agateka ka muntu muri Sudani avuga ko kubona igihugu ca Sudani catowe kunganira ubuyobozi bw'ishyirahamwe rijejwe kurwanya ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ari ibintu bityoza agateka k'abasinzikajwe n'ibitero bikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara amenyesha ko bizogeramira ibikorwa vy'iryo shirahamwe yamara umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Sudan Ibrahim Gandur ariyamiriza ivyagirizo vy'uko leta yiwe y'igihugu ciwe yakoresheje ibigwanisho vyishisha imyuka y'ubumara mu ntara ya Darfur atangaza ko ishirahamwe Amnesty International ryasohoye raporo y'ibinyoma
muri somaliland mu majyaruguru ya somaliya leta iratangaza ko izuba ryatsembye umu- umusaruro w'ibihingwa ku rwego rwa mirongo inani ku ijana nk'uko mohamed al saleban yabibwiye ijwi ry'amerika aya mapfa amaze guhitana abantu bagera kuri mirongo itanu mohamed al saleban ni guverineri w'intara ya togder i- ihana imbibi n'igihugu cya etiyopiya iyi nturu- iyi ntara ituwe n'aborozi bahora bagenda bashakisha aho amatungo yabo yabona ubwatsi bwo kurisha bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka yabo babonye bene aya mapfa uwitwa jama handule yasin w'imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko yabwiye ijwi ry'amerika ko yapfushije ihene magana abiri na mirongo inani kubera kubura ubwatsi asigaranye ihene mirongo itatu zonyine gusa mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe somaliland nabwo yagize amapfa yateye inzara yahitanye abantu ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu
muri afurika kandi ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms ryatangaje n'umunsi ku wa gatanu ko abantu miliyoni ijana na cumi na batandatu bazocandagwa indwara y'ubukangwe mu bihugu cumi na bitatu mu karere ko muri afurika mu burengero na afurika yo hagati ivyo ni mu mugambi wo kuzimanganya indwara y'ubukangwe mu karere ka afurika uwo mugambi wo gucandaga abana mu karere ko muri afurika mu burengero na afurika yo hagati ni umwe mu migambi ikomeye cyane ishyizwe mu bikorwa mu karere ka afurika ni umwe mu ngingo zihutirwa zigenewe guhagarika burundu indwara y'ubukangwe muri afurika ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe oms uwo mugambi uzotuma abana bose bari munsi y'imyaka itanu mu bihugu cumi na bitatu bacandagwa kuva ku munsi wa gatandatu ivyo bihugu ni benin cameroon central afrique chad cote d'ivoire repubulika iharanira demokarasi ya congo guine liberia mali mauritania niger nigeria na sierra leone indwara y'ubukangwe yigeze kuba ikiza ku isi muri iki gihe iracari ingorabahizi mu bihugu bitatu ni ukuvuga nigeria afghanistan na pakistan radiyo ijwi rya amerika i washington dc muwandanya kudukurikirana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda ni fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu turi no kuri fm ra- nako turi kuri internet radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu nabo mujyeyo murahasanga amakuru n'ibiganiro amakuru yo mu biyaga bigari urukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu rwasomye urubanza kayumba nyamwasa na bagenzi be batandatu barezemo leta y'u rwanda basabaga ko ruhagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga mu rwanda rwavuze ko ibyo basaba byataye igihe ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru uri arusha ku cyicaro cy'urukiko rwa afurika
ingingo ya nyuma y'urubanza yerekana ko abantu indwi barongowe na general kayumba nyamwasa ari bo bitwariye leta y'u rwanda sentare y'afurika ijejwe agateka kazina muntu ivuga ko bose bahunze igihugu cabo u rwanda bagahungira muri afurika y'epfo batanze ibirego byabo muri sentare itariki mirongo ibiri na zibiri ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bitwaye basaba ko sentare y'afurika ijejwe agateka kazina muntu yohagarika umugambi wa leta y'u rwanda wo guhindura ibwirizwa shingiro sentare yavuze ko ingingo cyane cyane ijana na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u rwanda ariyo abo bagabo bavuze ko iteye ingorane abo bagabo babwiye sentare ko hamwe iyo ngingo ihinduwe yoha ububasha umukuru w'igihugu ahari paul kagame bwo gusubira kwitoza sentare yavuze kandi ko abitwaye babwiye iyo sentare ku kwiyamamaza mu gihugu ngo iyo ngingo ihinduke byakozwe habonyanzwe amategeko akingira agateka kazina muntu u rwanda rwateye ku mukono ikindi bavuze ni uko ngo hari n'abanyagihugu batewe ubwoba ngo batore ego ko ibwirizwa shingiro rihindurwa kandi ubwabo batabishaka sentare yatangaje ko yakiriye ibyo birego byose kandi ko n'uwitwariwe ari we leta y'u rwanda yagize icyo abivuga ko iyo nayo leta y'u rwanda yabwiye sentare nyabona kwitwa kwakira ibyo birego leta y'u rwanda yavuze kandi ko mu bayitwariye harimo abagirizwa ibyaha bikomeye harimo iby'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane gutyo ko ibirego byabo atashingiro bifise ikindi leta y'u rwanda yamenyesheje sentare ni uko harimo n'abaciriwe imanza bakagirwa n'ibyaha muri sentare ya gisirikare nka general kayumba nyamwasa abandi bagacirirwa ibihano na sentare za gacaca icegeye c'utwara sentare yubahiriza agateka kazina muntu yagize ati sentare yari yiteguriye kumviriza imburano imbere y'uko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro aba aho hari itariki cumi n'indwi ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ati nico gituma twari turateguye ko urubanza rwumvirizwa hagisigaye nk'ukwezi kumwe no kuvuga itariki mirongo ibiri na zitanu ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umucamanza ben kiyoko yongeye ko ati abitwaye baciye basaba sentare kunguruza isango kuko hari abatari bafise ibyangombwa bibashikana yarusha muri tanzania kuburana uwo mucamanza ben kiyoko yabandanije avuga ko abitwaye atasango yindi bigeze batanga y'imbere y'uko amatora y'ibwirizwa shingiro aba ati rero kubera izo mvo zose byatumye atanga ingo ifatwa na sentare imbere y'uko amatora aba yarangije urubanza avuga ati sentare ifashe ingingo ko ibyo abitwaye byose basaba bibaye imfagusa kuko byataye igihe yaba bitwaye canke leta y'u Rwanda yitwariwe nta numwe yari yaserukiwe muri sentare mu yumvirize ingingo ya nyuma y'urwo rubanza sentare iracasigaje izindi manza zitanu zitwariwemwo u rwanda ni mu gihe ico gihugu kuva itariki imeze ku kwezi kwa gatatu uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kitakibarizwa mu bihugu vyemerera abanyagihugu bavyo canke amashirahamwe yigenga kuyitura ku giti cabo ivyo vyemejwe na sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu inyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisinywe amasezerano yatanga ubwo burenganzira pye clave nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika Claver urakoze nkunganire mbwira abatwumva ko abantu barindwi bari bari muri urubanza bareze leta y'u Rwanda ari Kayumba Nyamwasa Kennedy Alfred Nurudine Gihana Bamporiki Abdallah Saif Frank Ntwari, Safari Stanley, Dr Etienne Mutabazi, Epimac Ntamushobora, hanyuma ubaburanira ni Professor Michelo Hansungule wo muri Zambia.
mu Burundi abanyeshuri bo mu myaka ya mbere muri kaminuza bahagaritse ibyigwa kuva kuri uyu wa gatanu iyo yegereye yatewe n'uko bamaze amezi atatu bataronka agafashanyo kabo bita buruse mu rurimi rw'igifaransa umenyesha amakuru wacu eroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru abanyeshuri bahagaritse ibyigwa nabo mu bigo bitanu bine biri ku mugwa mukuru bujumbura ikindi kimwe na co kiri mu ntara ya gitega hagati mu gihugu c'u burundi abanyeshuri basigura ko ubukene barimwo buvuze uruha kuko mu kiringo c'amezi ashika atatu batanguye ishure bamaze guheza uburyo bwose batekerewe n'imiryango yabo bemeza ko ubu batagishoboye kwibeshaho ari naco cabateye guhagarika ivyigwa kugira ngo berekane akababaro kabo ubu n'umwe mu baserukira abandi banyeshuri twafashe ino ngingo kubera yuko abanyeshuri benshi cyane dusanzwe turi mu myaka ya mbere muri kaminuza y'u Burundi bafise ingorane nyinshi na cyane cyane ingorane bafise ari ingorane y'inzara Eh, nta munyeshuri ashobora gutonda mu ishuri yaraye inzara cyo gituma twahagaritse ibyigwa kugira ngo abajejwe kudutunganiriza babanze kudutunganiriza iyo nzara iciva ko nta kindi ni uko agafashanyo twari dusanzwe turonka kandi kari gatega- gategekanijwe ko tukaronka tutashoboye kukaronka mu gihe gikwiriye bisobanura yuko uburyo twakuye muhira iwacu nibwo twari tugikoresha kugira ubu rero eh, bigizaho uburyo bwaheze abanyeshuri bamwe bamwe batanagitonda mu ishuri bivanye nuko barara inzara barara ubusa mu buzima bugoye rero tubayemo ngaha mu gisagara ca Bujumbura abenshi abanyeshuri benshi biga muri kaminuza y'u Burundi dusanzwe tuva mu ntara za ruguru nta hantu dufise dushobora guhitira kugira ngo turonke uburaro uburaro nubwo turinda gukota amazu amazi kila kitu cose mu gisagara ca Bujumbura turinda kugitangira amafaranga nabajije umunyeshuri arimo aserukira abandi niba guhagarika ivyigwa ari wo muti ego twe twabihagaritse na cyane cyane kugira ngo twerekane akababaro kacu dufise kugira ngo ubuyobozi bwa kaminuza bujejwe agafashanyo k'abanyeshuri baturinganirize badutorere umuti hakiri kare kuko baguma batubwira yuko biriko biraja mu ngiro biriko biraja mu ngiro amafaranga yacu ngo ari muri finance bakatubwira ngo ari muri berbe ariko uno munsi by'ukuri hagezeho natwe tugaragaza akabara- akababaro kacu twarengewe cyane rwose muri uko kurengerwa abanyeshure bo mu myaka ya mbere ya kaminuza y'u Burundi bemeza ko batazosubira mu ishure gushika baronkejwe agafashanyo kabo twebwe kano kababaro kacu turimo twagatanguye uno munsi kuno munsi wa gatanu eh, tuzorindira igihe cyose bazodutunganiriza niba atadutunganiriza hakiri kare tuzobandanya kuko nta muntu ashobora kuzinduka mu ishuri yaraye inzara na kare bacu umugani mu kirundi ngo urarana inzara ukazindukana inzigo turasabye ubuyobozi bwa kaminuza bujejwe gutunganiriza abanyeshuri na cane cane ku kibazo kijanye n'agafashanyo kabo yuko bobikora mu maguru masha kugira ngo abanyeshuri bo mu wa mbere bose bose twahagaritse ivyigwa uno munsi twongere gusubira ku mirimo ya buri munsi umuyobozi ajejwe ibikorwa muri kaminuza y'u Burundi arahumuriza abo banyeshure ko agafashanyo kabo gashobora kuba kabonetse ku munsi wa mbere canke wa kabiri w'indwiza Anatole Nzinahora yabwijwe rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu mu gitondo amafaranga yaramaze gushika ku makonti ya posita y'igihugu abanyeshure basanzwe bahemberwamwo hagati aho kuri uyu wa gatanu abanyeshuri ijana na mirongo irindwi baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi nyene bandikiye ikete perezida Nkurunziza bamusaba gusokora ingingo nshasha itegekanya itangwa ry'agafashanyo ka bourse nk'ingwate izorihwa abo banyeshuri bamwandikiye ko iyo ngingo idahagaritswe abanyeshuri bose ba kaminuza y'u Burundi bazoja muri yegeregere yo guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kane kuza Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika tuve i bujumbura tujye i kigali mu mihango yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya igituntu eric bagira ubusa yakurikiye iyi mihango ni umunsi wagaragayeho ubuhamya ku barwayeho igituntu bakagikira bahumuriza abakikirwaye bwana Ernest Munezero ni umusore uvuga ko yarwayeho igituntu ku mwuzo wa mbere atazi icyo arwaye njya kumenya igituntu kuri njyewe natangiye mbona ibimenyetso nari umusore ufite ibiro mirongo irindwi na bibiri ibiro bigenda bitakara umunsi ku munsi ngera ubwo nari nsigaranye ibiro mirongo itandatu na bibiri mu gihe kingana nk'ukwezi nari ndwaye ntaramenya icyo ndwaye imwe mu mbogamizi uyu musore avuga ko yahuraga nazo kandi n'ubuzi igikomere yabarwaye igituntu ni akato kadashira ku bagize umuryango n'abaturanyi nabibonye rimwe umuturanyi wanjye yapfushije umwana ngiyeyo mbona abantu batangiye kumpunga kubera yuko bamenye yuko nanduye igituntu ariko ndagira ngo mbabwire yuko igituntu ntawe kitageraho abana batoya kibageraho kuko njye nabonye umwana w'umwaka twasangiye imiti muri icyo gihe cy'amezi atandatu yose nayinyweye uyu munsi mpuzamahanga isi yose irwanyaho igituntu usanze mu rwanda imibare igaragaza ko umuvuduko w'igituntu ugenda ugabanuka imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc igaragaza ko umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu abantu mirongo itanu na batandatu ku bihumbi ijana aribo bari barwaye igituntu ni ukuvuga basaga ibihumbi bitandatu kandi ko mirongo ine na batanu ku ijana byaba ari urubyiruko iyi ni imibare ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko igabanuka gifatiye ku yari iriho mu mwaka w'ibihumbi bibiri rbc iravuga ko abanyarwanda basaga ijana na mirongo itatu ku bihumbi ijana bari barwaye igituntu iravuga kandi ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane abarwayi b'igituntu bari kuri mirongo inani na batandatu ku bihumbi ibihumbi ijana naho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ho bari kuri mirongo itandatu na batatu ku bihumbi ijana imibare y'abarwaye igituntu ihagaze ityo mu gihe abo gihitana nabo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kivuga ko ari bake kirabarura ko byibura mirongo cyenda bivuza bagakira naho umunani ku ijana bagapfa abashinzwe inzego z'ubuzima bakavuga ko nubwo imibare ihagaze ityo bagikeneye gukaza ingamba kandi n'abarwayi bagakangukira kwivuriza ku gihe dr patrick migamba kuri ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc bigenda bigabanuka buri mwaka ariko turacyakeneye gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tugabanye izo mpfu ni uko abantu baza kwivuza hakiri kare atangira imiti hakiri kare iyo miti y'igituntu ni imiti ifite imbaraga cyane niba uje kwivuza urembye cyane utagifite ubushobozi kandi udashobora no kubona indyo yuzuye buri gihe hari igihe bikunanira na benshi nibo bikunda guhitana iyi ni intambwe abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu rwanda rishima ariko rigasaba ubutegetsi gukomeza gushyiraho ingamba zitajegajega mu kurwanya igituntu bwana orushaho uri ubuhagarariye oms mu rwanda yibukije ko icumi ku ijana by'indwara n'ibyorezo bihitana ubuzima bw'abantu n'igituntu kiri kuri urwo rutonde yibukije kandi ko mu bihugu mirongo itatu ku isi bigaragaramo indwara y'igituntu cumi na bitandatu biri ku mugabane wa afurika n'u rwanda rurimo bityo ko u rwanda rutagomba kwirara ku kijyanye n'akato kakigaragara ku barwaye igituntu ababishinzwe baravuga ko nta bundi buryo bwo kukivura cyane igituntu cy'igikatu basobanura ko bifasha urwaye kandi bikarinda kuba yakwanduza n'abandi bagahitamo kumushyira mu buzima bwa wenyine amezi atandatu ya mbere byabaga ngombwa ko bagutera urushinge buri munsi noneho tukibaza turamutse tubikoze umurwayi aza akagenda no kumukurikirana neza ntabwo byatworohera noneho byiza ni uko tubanze tubashyire hariya nibura y'amezi atatu tubaha imiti hanyuma tunabapime buri kwezi dusanze yuko batagifite igituntu cy'igikatu nuko agomba gukomeza imiti amezi cumi n'abiri cyangwa se amezi umunani ariko nibura tuvuge uyu muntu reka tumureke asubire afata imiti tubasubiza mu ngo zabo noneho bakomeza gufata imiti ku ivuriro ariko bakaza buri munsi yari n'ubundi buryo kugira ngo tudakomeza gukwirakwiza kuri iki gituntu cy'igikatu byibura mu mwaka hahagaragara abarwayi bari hagati ya mirongo inani na mirongo cyenda ubushakashatsi buheruka bugaragaza ko hari abarwayi ijana na batatu muri miliyoni cumi n'ebyiri zituye u rwanda kandi nabwo bavuye ku barwayi magana abiri bo mu bihumbi bibiri na gatanu kugeza ubu u rwanda rufite ahantu habiri rushyira abarwayi b'igituntu cy'igikatu ku bitaro bya kabutare mu majyepfo y'u rwanda na kibagabaga mu mujyi wa kigali imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo mu bihumbi bibiri na gatatu igaragaza ko ku isi hose abagera kuri miliyoni icyenda bandura igituntu kandi ko abatari munsi ya miliyoni ebyiri kibahitana oms igahera ishishikariza buri rwego bireba gufata ingamba intumbero ya leta y'u rwanda nta kiyikomye mu nkokora n'uko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu yifuza kuzaba yaragabanije umubare w'abarwayi b'igituntu ku kigero cyo hasi gishoboka twese hamwe duhashye igituntu niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru muri uwo mwanya naho tugiye kubashikiriza ibyerekeye inkino zizoba mu mpera z'iyindwi mu burundi no mu rwanda muri iyi ndwi mu burundi hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu umumenyesha amakuru wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye icyo gikombe akaba turi kumwe kuri telefone evariste wiriwe
ndamwumva neza fide watubwira uko icyo gikombe kiriko kiragenda
icyo gikombe gihiganirwa n'imigwi mirongo itanu n'umunani ni igikombe cy'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ni ihiganwa ritegurwa minsi yose yo himirije munsi igenekerezo ya mbere ukwezi kwa gatanu aho abarundi n'amakungu bahimbaza umunsi mukuru w'abakozi uno munsi rero ku munsi wa gatanu iryo higanwa ryatanguye ahantu babwira yuko inkino zitanu zabaye zabaye ziba zamenyekanye ingene imigwi yatsindanye ariko rero hari inkino zibiri zateza kubera ibujumbura zitabaye kubera imvura yaguye ari nyinshi ni ukuvuga muri iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu utsinzwe ahita avamo
uretse icyo gikombe hari izindi nkino zoba zitegekanijwe mu mpera z'iyindwi haba ibujumbura cyangwa hagati mu gihugu ubona ushobora kuvuga ko
egome izi nkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu zatanguye no munsi zosura zibe n'ejo kuwa gatandatu zongere zibe no ku munsi w'imana ni ukuvuga amahiganwa yose ryaba ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere cyangwa mu cyicaro cya kabiri ryahagaze ayo mahiganwa yarahagarara kugira ngo babanze bakinire igikombe c'umukuru w'igihugu iryo higanwa rero ry'igikombe c'umukuru w'igihugu ririmo imigwi y'abiyo mu cicaro ca mbere mu cicaro ca kabiri canke mu cicaro ca gatatu hanyuma babwira yuko eh, umugwi nserukiragihugu eh, w'u Burundi intamba mu rugamba bitegekanijwe yuko uzofata urugendo ku munsi w'ejo ugana igihugu ca tanzania aho eh, uzoba ugiye gukina urukino rwa kivandimwe urukino ruja ku rutonde rwa za nkino za fifa eh, zituma rero uwutsinze urwo rukino ahabwa ikibanza ivyo bita classement fifa mu gifaransa urakoze evariste tuzokurikirana rero amakuru eh, y'ico gikombe mu gihe kizoba kiriko kiraba Eh, tubaze eh, ubu naho tuje kubitira mu rwanda Eh, tubaze thomas kamirindi uko ashobora kutubwira ku vyerekeye inkino mu rwanda eh, afa- aciye ku mumenyeshamakuru wacu jean claude nibyo fideli urakoze jean claude we
ndabumva neza toma niko hari umukino wa mbere mu birarane bya shampiyona y'umupira w'amaguru muri iyi wikendi mu rwanda
Ah, nibyo koko ni umukino ukomeye uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali ukazabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ni umukino uzaba ari ishiraniro kubera yuko ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota mirongo ine n'atandatu muri shampiyona ikaba i- i- AS Kigali nayo iri ku mwanya wa kane ariko ifite amanota mirongo ine bivuze ngo AS Kigali ishoboye kwitwara neza igatsinda umukino yaba izamutseho gato ikagabanya ikinyuranyo ariko nanone iramutse iwutsinzwe yaba bishimangiye ko Rayon Sport yaba iri gutanga umwitangirizwa bibutsa ko Rayon Sport ubu ariyo ya mbere n'amanota mirongo ine n'atandatu mu mikino makumi- eh, mikino cumi n'umunani imaze gukina APR FC ikurikiraho n'amanota mirongo ine na rimwe Police FC ni iya gatatu n'amanota mirongo ine AS Kigali nyine izakina na Rayon Sport ejo kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali ni iya kane ifite amanota nayo mirongo ine bivuze ngo ni umukino utazaba woroshye hagati aho ariko usibye uwo mukino umwe hari indi y'ibirarane nayo ni iyihe izakinwa ryari twavuga ko ibirarane urebye ikipe ya Rayon Sport niyo yagiye igira ibirarane byinshi cyane cyane ko yo ariyo isigaye mu marushanwa nyafurika uzi ko mu makipe abiri ahagarariye u rwanda mu mikino ihuza amakurebo muri afurika uh, atrfc yo yarangije kuvamo yari muri champions league Rayon Sport iri mu marushanwa ya- y'igikombe cya coupe de la confederation ikaba igihanyanyaza cyane cyane ko itegereje kuzahura n'ikipe yitwa uh, rivers united yo muri nigeria niyo mpamvu ibi ibirarane bya Rayon Sport byagiye byiyongera ubu ikirarane cya mbere yaragisinye n'ikipe ya bugesera ejo bundi- ejo izakina icya kabiri n'ikipe ya esi kigali ariko mu cyumweru gitaha ikaba igomba guhura nayo n'ikipe ya sunrise umukino nawe utazaba woroshye kikaba ari ikirarane rero kigira gatatu kuri Rayon Sport ari nacyo cya nyuma mu birarane biteganyijwe bivuze ngo Rayon Sport ishobora kwitwara neza mu birarane bi- bisigaye ko ari bibiri ishobora no gutangira gukabakaba ku gikombe eh, cya shampiyona cy'umwaka hanyuma mu magambo make cyane mu masogonda nka mirongo itatu perezida wa ferwafa nzamwita vincent de gaulle yasabye imbabazi yazisabye nde yazisabiye iki
Eh, nibyo koko uyu muyobozi w'ishyirahamwe ferwafa mu minsi ishize kuwa kabiri yari yatangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru avuga ati eh, igikombe cya afurika u rwanda eh, rugomba guseruka mu gikombe cya afurika ku nshuro ya mbere eh, gitozwa n'umutoza mushasha nguyu w'umudage antoine hey ariko akibagiza yuko ikipe eh, ikipe y'igihugu amavubi igeze kwitwara neza igatw- eh, ikajya mu gikombe cya afurika muri tunisia muri bi- mu bihumbi bibiri na kane icyo gihe byahise birakaza abakinnyi bari bagize ikipe y'igihugu icyo gihe kuko we icyo gihe atangaza ibyo yaravuze ati ikipe y'igihugu y'u rwanda ntabwo irajya muri kane kuko muri bibiri na kane abagiyeyo bari abakinnyi b'abanyamahanga ibiro byarakaje abakinnyi ba- bari baserutse icyo gihe barimo bakarekeza olivier bandikumana amazi katawuti ndetse n'abadezire mbonabuke bavuga ko aya ari amakosa akomeye ku muyobozi ahubwo ko ashobora asabwa kwegura ariko rero ku munsi w'ejo uyu muyobozi nzamwita de Gaulle yaravuze ati kuwanyumvise nabi nsabye imbabazi cyane cyane ko n'ururimi nakoreshaga cya- ari rwo rw'ikinyarwanda ntarwumva neza ntarumetiriza neza bishobora kuba ari ururimi rwanyereye toma kamirindi jean claude urakoze ubwo rero nyine mu magambo make imbabazi yazisabye abanyarwanda by'um- muri rusange by'umwihariko n'ikipe y'umupira w'amaguru urakoze cyane
Eh, murakoze namwe
amakuru n'ibiganiro twari tubateguriye kuri iyi saha rero bigarukiye ngaha tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na fideni iyo ngabo na thomas kamirindi hanyuma ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na kimenyi inosene mugire umugoroba mwiza